Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaro vyo mu kirundi no mu kinyarwanda muriyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri tariki zibiri y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na federika nkurikije baciye baza basanga nk'abaje gutabara hanyuma ba bantu bari bateye grenade bari bafise n'iyindi baca batera muri abo bantu haca hakomereka abantu batatu umwe bavuga ko yakomeretse kuboko uwundi mu mutwe
uyu ni musitanteri wa komine musigati ndiwimana jean bosco avuga ku bitero vya grenade inkuru co kimwe ni inkuru yerekeye umutama w'imyaka mirongo itandatu afunzwe yagirizwa ubukonikoni hamwe n'inkuru yerekeye ibigwanisho mu kampi y'impunzi induta mu gihugu ca tanzania turazigaruka ko mu kanya kari imbere mu ntara ya bubanza abagizi ba nabi bataramenyekana barateye amagrenade atatu mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere bakomeretsa abantu batatu ku mitumba ibiri ya makomine ya musigati na rugazi ivyo biremezwa n'abatetsi barongoye ayo makomine ari mu buraruko bw'intara ya bubanza ni inkuru ya mugenzi wacu evariste nzikowanyanga Grenade ya mbere yatewe igihe cy'isaha zibiri z'ijoro kuri uwo mutumba mugoma wa zone muyebe muri komine musigati nk'uko byemezwa n'ababa kuri uwo mutumba urugo rwatewe n'ubwo witwa Irene Nibitanga nk'uko bivugwa na musitanteri wa komine musigati Nduwimana Jean Bosco mu gihe cy'isaha zitatu n'inusu twararonse izo nkuru yuko hariho abantu baba baciye muri zone ya muyebe ku mutumba wa mugoma bakaba batumbereye umuhana urimwo umuntu ari muri wa mugwi ujeje by'umu umutekano hanyuma bobo bibaza yuko baba bamaze kuryama baca bacisha grenade mu cyumba bararamwe mugabo imana yarakinze ntibari bwagere kuryama bari bakiri muri saro aho kuri uwo mutumba nyene wa mugoma abo bagizi ba nabi batamenyekanye bateye grenade igira kabiri muri iryo joro nyene mu gihe iyo ya mbere ataco yononye iyo kabiri yoyo hari abo yakomerekeje nk'uko bivugwa n'uwo mutegetsi icyo gihe rero abantu bamaze kumva yuko grenade yatewe abajejwe umutekano hamwe n'abanyagihugu murazi ko bawuteramiye baciye baza basa nk'abaje gutabara hanyuma ba bantu bari bateye grenade bari bafise n'iyindi baca batera muri abo bantu haca hakomereka abantu batatu umwe bavuga ko yakomeretse kuboko uwundi mu mutwe ariko twavuganye na muganga arambwira yuko abantu bazokira kandi batakomeretse bimwe bihambaye cyane kuri uwo mutumba mugoma hazindutse kuri uno wa kabiri haba ibikorwa byo gukurikirana abo bakoze ico gitero c'amagrenade umuntu umwe yahagaritswe kuko mu isakwa rya byakozwe n'abajejwe umutekano bari kumwe n'abanyagihugu bamusanganye bimwe mu bikoresho bya gisirikare nk'uko musitanteri jean bosco nduwimana bivuga ariho umuhana rero umwe w'umuntu yitwa kaziri bashoboye gutora impuzu y'igisoda hamwe n'amasasu atatu izo mpuzu z'igisoda yari yazishyize muri twarete mugabo bakaba babonye ingena zitaye baca baraja kuzitora barazikurayo ubu rero yafashwe ku mvo z'amatohoza grenade igira gatatu yatewe ku mutumba na komine rugazi hafi y'urugo rw'umukuru w'umutumba byemezwa na musitanteri wa rugazi umufasoni silivia nizigama umutumba wa rugazi mu gacimbiri tebero e, abagizi ba nabi bataramenyekana barateye grenade impande y'urugo rw'urongoye umutumba wa rugazi ariko imana yarakinze iyo grenade nta bintu yononye abayiteye n'ubu turacariko turabarondera ntibaramenyekana nibaza ko ari ubugizi bwa nabi busanzwe kuko uwo mukuru w'umutumba n'uwo mubanyi wiwe babana nta ngorane n'imwe bafitaniye ariko aho bari bateramiye hamwe umukuru w'umutumba yinjiye mu nzu haciye haturika iyo grenade ariko abayiteye n'ubu ntibaramenyekana amakomine ya musigati na rugazi ari mu buraruko bw'intara bubanza namwe yo muri yo ntara yo mu burengero bw'uburundi yaranzwemwo umutekano muke mu bihe by'intambara yamaze imyaka irenga cumi abategetsi b'ayo makomine ahanuriwe n'ikibira cabereyemwo intambara z'urudacika bavuga ko hari haheze igihe hatekanye byadutangaje cyane kuko nta n'ibyo twibaza ko muri komine ya musigati ubwo bubisha bwo haboneka kuko hari haheze igihe kinini cyane ari amahoro n'umutekano abenegihugu baja ku mirimo abenegihugu bagira imanza eka atawanjya wangura umutekano muri rusange wifashe neza muri komine ya rugatsi icyo abo bategetsi basaba barongoye ni ukwirarira bagafashanya n'abajejwe umutekano kuwucungera basabwa kandi gutanga amakuru kare kuri ico cose kibateye amakenga mu nama y'umutekano yabereye kuri uno wa kabiri muri komine mpanda y'intara y'ububanza nyene buramatari tarasise niyo ngabo yamenyesheje ko muri rusangi umutekano wifashe neza kiretse utwo tuja turacamwo ibujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
harabandanya kuvugwa ibigwanisho bicira umuriro mu makampi yahungiyemwo abarundi muri Tanzania mw'ikampi y'impunzi induta muri Tanzania mw'ijoro ryo kuri uyu wa mbere buca uyu munsi kwa kabiri hari umupfasoni yakomerekejwe na grenade yaturikiye iruhande y'imuhiriwe igipolisi ca Tanzania cabwiye ijwi ry'Amerika ko kiza catanguye amatohoza ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika muri Tanzania Leonce Niyongabo
iyo grenade yatewe ku nzu ya mirongo ibiri na gatatu iri muri village ya kane zone ya kane nyene hari igihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo itanu mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere yakomerekeje umuntu umwe bitababaje cyane ubundi yakomeretse mu gihe yari agerageza guhunga iyo grenade kuri uwo muhana bateye harimo abadamu babiri n'umwana umwe n'uwo mwigeme bari basanzwe bazi kurondera abo bandi ntibakomeretse hakomeretse uwo bari bazi kurondera niwe yaguye hasi n'igihumura kinini arakomereka ku kuboko ni ku kuguru ababanye nabo uwari ku nzu igira gatatu niwo yahuye na ekara iramukomeretsa ku maguru abiri abasigaye bose mu babanyi baguye hasi igihumura ntawakomeretse hoba harondegwa umukobwa yahunze ava i bujumbura ababyeyi biwe bahejeje kugandagurwa yari umwigeme yitwa mugisha nowera yararezwe ahantu ku muhana kuko ari imfubyi atagira abavyeyi bose yavuye mu Burundi babishe niyo numa bari baraye baje kugira ngo bazimanganye ubuzima bwiwe yasitse ngaha mu kwezi kwa mbere mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu hariho umwigeme yahunze ava i Bujumbura umuryango wiwe wose bawukeraguye azino ariko abuhungire mu nkambi kugira ngo arabe ko yoronka umutekano none nibo bari baje baje guhohosa imana irakinga kubera yase ko arona bafatisha kuko icyo gihe bitse ababyeyi biwe yavuga ko yabamenye bataguma bamutoteza bamusanga no mu nkambi uwo mukobwa muri iyo kambi yari asanzwe aba mu kigo aho yari acungiwe umutekano n'ishyirahamwe erc ariko akaba yari yavuyeyo bibwira ko umutekano wiwe ukwiye yahora aba mu kigo cya yarasa niyo yahora akingiriwe umutekano wiwe ariko muri iyi minsi iheze bari bamuzanye bibaza ati byaraheze ntabamurondera ntabava mu burundi ngo basika none dusanze ari uruza n'uruzi urumva mu burundi n'aha biregeranye kuko bashobora gusikira umuntu uko bigombeye igipolisi cya tanzania gikorera muri iyo kambi mu ijoro nyine cacege hashika kugira gikore amatohoza impunzi rero zitekewe n'ubwoba ingaruka mbi z'iyo gerenade tuwe biradutangaza ni uko iyo hagumye haduhaga amagerenade ngaha kandi n'impunzi twahunze kugira ngo tubahe umutekano amagerenade guma turika twe natwe tugira ibibazo tuba twiyumvira ati mbe tuba twarahunze cyane twahunze izo gerenade tuza kumenya abazizana muri ibyo byose kubera turi hafi y'u Burundi birashika akaba ari abantu baza bavuye mu Burundi baza bazanye ibyo bigwanisho aha nga muri iyi nkambi ya Ndota dufise ubwoba bwinshi kuko ibigwanisho biriyo uraze n'iyi gerenade yarayituritse muri iri joro ni ukuvuga biragaragara rwose ko ibigwanisho bihari muri iyi nkambi ni ukuvuga rero impunzi zifite ubwoba bwinshi nk'iyi gerenade yarayituritse ntitwumva ko hari abantu baba baje bava hanze canke bavuye ahandi ni ibigwanisho bisanzwe biri muri iyi nkambi nyene ubwoba dufise bwinshi cane gose ahubwo turiko turabura niyo dutera tuja kuko no kuja mu nzu ntitukirara mu nzu muri utu dutente batwubakiye ntitukitujamwo ibigwanisho bivuga muri iyo kambi byoba ari byinshi inkoho ziriko zirafatwa zirafatwa n'ubu ubu ntituramenya neza ukuri ariko tumvise muri zone ya cumi n'umunani hariyo inkoho yoba yarayifashwe canke n'imyambaro ya gisirikare z'abajejo bacungera perezida ivyo bita muri uzi hariya hanyuma kandi hariho n'izindi ziriko ziravugwavugwa tuguma tuzumva hariho n'abandi usanga bariko baragira uruja n'uruza utamenya ikintu kibagenza ico arico bishobora kugaragara neza yuko n'inkoho usanga ziriyo ku bwinshi iyo grenade yagiye guturika mu gihe kuri uyu wa mungu naho muri iyo kambi nyene hari hiriwe havugwa umuntu yafatanwe inkoho n'amagrenade muri zone cumi n'umunani kumwe n'uyundi yafatanwe inkoho muri zone y'icumi na kabiri leonse niyo ngabo induta muri tanzania ijwi rya amerika
urakoze leonce umutama w'imyaka mirongo itandatu wo ku mutumba wa sanzu mu gisara ca ruyigi yaraye mu gasho ka komisariya gipolisi mu ntara ya ruyigi uyu mutama yagirizwa ubukonikoni kuguruka mu kirere bugorovye nyuma yaho agize isanganya agatibukira ku munyagihugu yariko aritahira mw'ijoro ry'uyu wa mbere rusama ni inkuru ya mugenzi wacu fidele nsabimana ntambakuriro tanazi niwe mutama w'imyaka mirongo itandatu afungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi iri mu ntara ya ruyigi yagirizwa kugira isanganya ariko araguruka mu ijoro ry'uno wa mbere rusama yagize isanganya ariko araguruka muri karitsiye ya sanze agwa ku munyagihugu yariko aritahira baca baracakirana nk'uko twabibwiwe na nyene kugongo niyo nkuru claude nyene kugongwa n'uwo mukonikoni aratubwira uko vyagenze yari nka saa yine n'iminota ntashe ngeze uku inyuma ngaha anye ngaha kuri vivani gatoya ahantu hari udutiritsa kuma ndani numva ngo pu mbona ibintu by'ibibeya n'ibintu by'ibinyota kirabera nk'urukanguka ndaburiyonja ndabona ahantu yinyegeje ngo ngo ntibwirire nabi ngo nihahagaze yavuga ati hagarara nyene hagarara nyene ntarabona neza aho bavuga numva ijwi yo ribi abona rero kuri ayo telefone ndamurika na gatoroshi nca ndamubona ndamubonye nkabaza ati we nibiki ibintu nsutse ko nibiki ibintu nibiki nguya ngo cenga urumva nari ngiye ngo gusuma cyambwira ati hoga banzutse banzutse vayo ntunyegere aca rero aravayo cyangwa ati imbere yari yambaye gute yari yambaye irumva isiripi cuku tanguje ikabutura hanyuma isiripi y'abakobwa tugeze aho kuri polisi bari ko baramumurika bararate iyakarisi igiye yari yambaye turaraba turabura inyuma y'impari nyinshi niyo nkuru Claude amenyesha ko uwo mukonikoni yavuye yemera ko ari umurozi aho turaharira tuguma duharira cane induru turi babiri acaba tubaza ati none wibigenze gute umuntu kugira ngo uza ati jakorotse aguye iruhande yiwanje raba ibintu asutseko bimwe bishushe n'ubu numva ndiko ndashuha sinzi ivyari acaba abantu baraza baca batangura rero kumubaza nibiki ca nawe ngiye gusuma baramubwira ati "Wagi- wari ugiye gusuma hingwa aho kwibarabara aza ati none eh, ugiye gusumisha amahera yahe arayabura nyuma ayabuze turavuga ngo yego basi ngo jewe ngo numva ngo nari ngo nari nkorotse ngo jewe ngo yego ngo kweri ngo ndavyemeye ngo ndumurozi ngo nari nkorotse jewe amaje ntu nimba ari ibintu bibusutse ko pfumumbwire nimba ari ibintu bivuza nivure kuko je kandi kandi nagumye shuha ubwo nyene ivyo bintu bikingiye kurace ntangura gushuha nta mavukiro tanaza afungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Ruyigi yatubwiye ibintu bitandukanye hamwe ngo arifatiye urugendo agiye gusuma ahandi atubwira ko urugendo rwiwe rwagana kuri aho umuhabara wiwe atashimiye kutubwira izina n'aho atuye isanganya nk'iryo ry'abantu baguruka ryaheruka kuba mu mwaka w'ibihumbi bibiri muri komine ya nyabitsinda imwe mu makomine ya Ruyigi ari mu kiyaca kumoso ahavugwa bene ivyo vy'amangetengete bitandukanye aba ni bamwe mu banyagihugu bari nyabitsinda igihe iryo sanganya ryaba abanyagihugu bahuriye muri karitsiye ya sanzu aharaye habereye iryo sanganya umukonikoni yagurutse agongana n'uwundi amaze kugongana rero umwe avuga ati je yangonze uwundi nawe ati yangonze ari umukoni wanje mukuru ca rero bagize ati guruka mutwereke ingene vyagenze umwe rero yaciye aguruka aragenda uwundi nawe avuga ati jewe wanyigishije singuruka ku mutaga yarambuje baca bafata ko rucitse yera ruwo herera none baguruka bafitiye intumbero ntibishobora kubimenya twe navyo tuzi ko babashira none mu ruhande rw'abarozi kandi urumva baba bariko barigurukira ari uburyo bwo kwiyunguruza none kuguruka ata mababa ufise wewe wumva atari bwo ukoresha ukoresha imiti None- none wowe kutabi- u- u- uwo ari we wese uko atabigira umva barakoresha ibintu vy'imiti kinyabwoya zidora arongoye karitsiye ya sanzu avuga ko abokonikoni ari amangetengete abanyagihugu bemera kandi atagira mvura asaba abanyagihugu arongoye kuvavanura n'ingendo y'amangetengete kuko bishobora kuvamo ibibazo vy'imibano bigatuma umutekano uhungabana naho nta mavukiro tanazi bivugwa ko aguruka afunzwe abizi vy'amategeko twavuganye batubwiye ko bigoye kugira ngo ubucamanza buronke icaha bumwagiriza ko amategeko y'u Burundi atategekanije guhana umuntu aguruka mu Ruyigi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
urakoze fidele tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika risameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda itariki zitatu y'ukwezi kwa gatanu kila mwaka ni umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge mu itangazamakuru kuri uyo munsi abamenyeshamakuru barasubiza amaso inyuma bakaraba intambwe amaze gushikako haba ku vyerekeye umwuga wabo canke mu kwibuka bagenzi babo bishwe abakubagurwa kubera umwuga wabo abapfunzwe n'ababandanya kuburabuzwa mu mwuga wabo gutangaza amakuru naho abamenyesha makuru babandanya guhura n'ibibazo bitaborohera mu kurangura umwuga wabo nk'uko babyifuza hari ibindi bibazo bisa na bishasha ahanini bifatiye ku iterambere rishingiye ku buhinga ngurukanabumenyi internet ivyo biremezwa kandi n'abahinga mu vyerekeye itang- itangazamakuru harimo christopher kayumba umwarimu muri kaminuza y'u rwanda na jean regis nduwimana yigisha muri kaminuza dak tanganyika mu burundi baganiriye na mugenzi wacu edi rwema dr kayumba atangura avuga ku makuru y'ibinyoma icyo kibazo cy'amakuru y'ibinyoma fake news kirahari ndetse nta n'ubwo ari ubwa mbere kibaye ubu ngubu impamvu kivugwa cyane ni uko nu- cyamamajwe ne- n'ibintu bibiri icya mbere ni iterambere eh, muri tekinoloji ryazanye interineti na social media n'abantu bo bita ba- bashobora kwitangirira imbuga za interineti badafite inyungu mu kuvuga ibinyoma kugira ngo yenda bateze imbere ibitekerezo runaka cyangwa basebye runaka naho amakuru y'ibinyoma muri afurika n'ubundi yari ahari urabizi yuko mbere y'uko tekinoloji iteye imbere muri afurika mbere y'uko interineti iza itangazamakuru ndetse n'amakuru byategekwaga n'amareta leta niyo yari ifite kontorore ku bintu bya inforomasiyo ikavuga igatangaza ibyo ishaka gutangaza ibyo idashaka gutangaza ntibitangazwe kandi kugera ku makuru byabaga bigoye icyo gihe niba unabyibuka ababaga bayoboye leta bashobora kuvuga amakuru y'ibinyoma kugira ngo bayobye abaturage jean regisi nduwimana icyo kibazo mwebwe mu burundi mwigeze muhura nacyo ikijyanye n'abantu cyangwa se abayobozi bateza imbere amakuru y'ibinyoma kubera ko wenda hari ukuntu bifasha inyungu bifuza kugeraho ahubwo nuvuga yuko byahuranye n'ibihe tugezemo urabona muri na cumi na gatanu ibinyamakuru nyamukuru bishe nka bine byaraturiwe amatoza acyabandanya nk'uko bivugwa n'abarongoye igihugu bitwa ko barongoye igihugu bakahama rero mu gihe zaturiwe izo radiyo ari izo eripe ya isanganiro televiziyo esanse na bonisha ikintu kiba kigiye kiboneka wasanga cyatangwa imbere yaho gatoya haciye haza watsapu watsapu watsapu rero ikiba washaka mu matora turiko turagira ubu umwe duherutse kwiga abanyeshuri barenga amajana atanu twasanze watsapu uno munsi ariyo cyo twokwita premier source d'information ni ukuvuga niyo soko ya mbere y'inkuru i bujumbura uno munsi ku bana amajana atanu abanyeshuri amajana atanu twashoboye kwiga alo tubona yuko muri watsapu rero hacayo byinshi hacayo byinshi amafoto amavidewo n'iki kiganiro turi ko turavugana aha turi ko turavugana ntiyashobora kuba umuntu yaronje isaha agashyirayo ni ukuvuga hacayo byinshi ni ukwita biri burudi abamenyeshamakuru bamwe bamwe rero bashobora kuba uno munsi bashaka n'abamenyeshamakuru bo hanze bakurikirana iby'uburundi benshi barakurikira ibiba muri watsapu mu burundi ibibera muri watsapu biri ko birahanahana ibyo nabyo rero bimwe bivamo amakuru bivamo amakuru amakuru nyayo iyo uyatohoje ukayakorera ko ukayatohoza n'ibindi biza udashobora kuverisha bigoye ari amafoto ari amavidewo ugasanga ikintu kirashobora kunyurwa ugasanga kiragoye kuko cyangwa environema kontekisite abarundi bari muri munsi cyangwa abamenyesha amakuru harashobora kuvuga cyangwa akicwa nk'abantu cyangwa akavuga ibintu mu ntara imwe biragoye ko umenyesha amakuru mu burundi aza gushikayo abyibonere abyibonere n'amaso yiwe avuga ati ndabyiboneye n'iki n'iki n'iki ubu rero abantu baca basoma watsapu gusa hakibiza iki habaye iki habaye iki icyo bigora rero abamenyeshamakuru bamwe bamwe kubereka inkuru niyo byabaye umwaka uheze aho ikinyamakuru cyo mu faransa france twa cyashyikiriza inkuru muri televiziyo cyerekana amavidewo yabari abantu bariko baricwa bunyamaswa bicwa nabi cyane mugabo ntihari mu burundi hano muri studio i washington dc ndi kumwe kandi na jean claude kabengera ni umunyamakuru wa radio dc kigali mu rwanda uri kwiga uh, muri leta zunze ubumwe za amerika ubu ngubu arimo arimenyereza umwuga hano uh, muri radio ijwi rya amerika uh, claude kabengera wari inaha mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu uh, iki kintu kijyanye n'amakuru y'ibinyoma fake news ni ikintu kimaze iminsi kivugwaho cyane hano muri leta zunze ubumwe za amerika wowe aho wagiye unyura hose ubona intera iki kibazo kiriho imeze tinganite murakoze cyane edi kuri uyu mwanya ikibazo cy'amakuru y'ibinyoma gifite intera nini cyane kugeza aho cyatesheje ku rugero runini cyane agaciro itangazamakuru rya hano muri leta zunze ubumwe za amerika iyo umukuru w'igihugu yifashe akita itangazamakuru umwanzi wa mbere w'abaturage icyo ni ikintu cya mbere gikomeye aba itangazamakuru muri leta zunze ubumwe za amerika ryise gutakaza cyangwa se kubatesha credibility ingaruka byagize rero ni izihe ndabivuga mu ngingo ebyiri ingingo ya mbere ni uko abanyamakuru uyu munsi kugira ngo batangaze inkuru bisigaye bibasaba ingufu zirenze izo bashyiraga mu, mu makuru yabo kubera ko bibasaba guhangana na social media izi mbuga nkoranyambaga abantu bakoresha nizo bari gukonsoma nizo bari gusoma cyane kuruta ibi- ibi- ibinyamakuru basoma urajya kuri fox news ni urugero urajya ah, kuri cnn n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye cyane bikagusaba kubanza gutekereza inshuro icumi kugira ngo wemere neza icyo umunyamakuru akubwiye kubera iki za ngaruka icyo wumvishe kiri mu mutwe wawe cy'uko icyo uwo muntu ari kukubwira atari ukuri ntabwo ari ukuri rero um, bishobora no kugira ingaruka mu minsi iri imbere ah, mu gihe iki kibazo ki- bo- ki- ki- cyaba kidahagurukiwe ngo abantu bashyire hamwe itangazamakuru barebe uko koko ah, bagikemura ndaguha ingero ebyiri ibinyamakuru bikomeye ah, birimo nka ijwi ry'amerika ah, washington post ah, new york times ndetse za slate n'ibindi Ah, barifashe bajya umugambi wo guhuza hamwe abasore babo bakora mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga technology technique badevelopa cyangwa se bashyiraho uburyo ushobora gusura imbuga zabo ariko ugashyira muri browser yawe browser ubwo ni search engines eh, za google cyangwa se n'ahandi uburyo ushobora gu- gu- kwandika wa eshatu akadomo eh, washington post cyangwa se voa bikaba bibasha kuguha urwo rubuga cyangwa ako kantu kakaba kabasha kuguha uburyo bwo kumenya niba urubuga uri gusoma ruri authentic ari rwo nyarwo koko cyangwa se niba ah, ah, inkuru amakuru uri gusoma koko ari umwimerere aturutse ahantu hizewe bitandukanye n'icyo social media cyangwa facebook ah, twitter n'ahandi dukura amakuru y'ingeri zitandukanye bitaduha ni ukuvuga ngo ah, nk'uko natangiye mbikubwira edi hari uburyo bubiri urabwirwa n'iki ko inkuru ubonye ariyo koko urayizera ute ikibazo bibumbiye hamwe muri rusange ni credibility icyizere abantu badufitiye nk'abanyamakuru muri iyi minsi ni ikihe cyaturutse he nuko hari umuntu wavuze yuko abanyamakuru ari fake ni ukuvuga ngo ntacyo nta gaciro nta ibyo gaciro batangaza ibyo ni batangaza ni ibinyoma kandi tuzi neza ko edi itangazamakuru ah, bavuga ko ari ah, riri ni Ubutegetsi irya bwa kane kane.
ni ubutegetsi bwa kane butuma ah, ba- sosiyete zacu imiryango yacu tubamo irushaho kugenda neza kandi niryo jisho rideberera izi leta zacu mu gihe rero leta imwe ni urugero hano yabivuze ati aba bantu oya ntacyo batangaza ntacyo ari cyo Ah, ni ukuvuga ko abantu uba ushatse kubazana mu ruhande rwo kwizera ibyo uvuga kuruta ba bandi bareberera ahubwo ibyo bagakwiye kugenda nabi kujya hiyo mwa- mwatw- mwatwigishije demokarasi ikava hiyo n'ibyo muvuga n'imibereho ibyo mukora abintu barabikoresha uno munsi bira- birahara burabye nka leta y'uburundi kuvuga fake news ni ukuvuga agakosa na gatoya naho wokwihenda wari kwandika nduwimana jean regis ukandika habarugira jean regis zuje zivuga ngo fake news fake news fake news mugabo abantu ko mukwiye kumenya mukwiye kuraba igituma ngira ngo na perezida wa amerika yariko arabivuga hajya ubiraze neza perezida w'ubu ntarumvikana neza ntabona ntibabona neza ukuntu ukuntu kumwe hamwe n'ibinyamakuru bikomakomeye byo hiwanyu byo hiwanyu za washington post urabya ndetse bika amaeditorial ukuntu bazikora ntibabona kumwe ni- ku byerekeye ibibazo by'igihugu hama atangwe kuvuga fake news n'abintu bazobikoresha mu gihe umumenyesha amakuru atakoze akazi kiwe neza cyangwa yagize ikosa akihenda ndaguha akarorero uno munsi abantu ntibazobuza twitter cyangwa whatsapp gutera imbere kuko uno munsi na facebook kuko ababikoze ni bwo baha ubu- uburenganzira n'um- umuntu uwo ari we wese kuvuga ikiri ku mutima raba kuri facebook bakubaza ngo what is in your mind uwo bafite ububasha bwo kubona ibintu nk'ubu hoba ikintu mu gisagara cya bujumbura muri uno mwanya agana kuba umumenyeshamakuru hagaturika igenade ninde wambaye aza kuyivuga si iyo jean claude abibaye mwe kayibona ngano aza gufata ifoto ya mbere ko tekinoloji yayimuhaye haba hasigaye ko voix d'amerique igira uburenganzira ikahishikira igakora akazi kujya mwa- mwakandikiwe nk'uko yavuze ngo profeseri ngo baraba bahembe ubusanzwe uwo muntu tumufata nka surusi cyangwa se isoko y'inkuru hanyuma twebwe tukagenda tugacukumbura iyo nkuru Mm, eh, niko nyene mugabo rero ikibazo mu burundi bashaka ni uko wewe utagifise uburenganzira bwo kuja kubikora kuko umumenyeshamakuru raba nk'ibyasikiye ubuheze abamenyeshamakuru abakoresponda ba voa bamwe barakubiswe abandi baterwa amaganadi iwabo abandi bagira abandi barahunze ni ukubera ko ntibagishobora gukora akazi kabo ni ukuvuga umuntu wese arashobora kwifata n'ifoto akanayirungika kuri facebook haba hasigaye iby'amafoto byo biroroshe kuko hariho ubuhinga buriho bworoshe bwo kumenya ifoto yivuye n'uko yaje mu mezi makuru nabo bashaka n'ibyo binyamakuru bikomakomeye byo hino iwanyu barafise abahinga muri byo bafite ubuhinga abacita amarojisiyere bararaba bakavuga ati iyi foto niyo cyangwa si yo kibi rero bavuze ngo umuti umuti ni wa wundi reka voa reka france twenty quatre reka rfi ishikane umumenyeshamakuru hajya ku isoko avyibonere avuga ati jewe mu kayanza mu kayanza ariko abadefire bambaye impuzu izi n'izi bariko bara- ivyo- ivyo biragoye mugabo nima- ni- ni- ni- umumenyeshamakuru ni- ah, nimba bakuja kuri facebook no munsi ugatupa gushirako ku- ku- kuri site yawe ku buhinga bwawe ku rubuga rwawe ukoresha ivyo usumwa wo kumenyesha amakuru jean claude kabengera ah, wavuze ku kintu kijyanye n'ubufatanye buri hagati y'ibitangazamakuru bitandukanye ah, mu buryo bwo kugerageza kumenya neza niba amakuru ajya ku mbuga ari amakuru nyayo Ah, ese iki kintu ubona cyashoboka mu bihugu byacu cyane cyane bikiri mu nzira y'amajyambere kugira ngo nabyo bigire ubwo bushobozi bwo gutohoza neza bumenye ngo inkuru igaragaye ku rubuga runaka ari inkuru nyayo nk'uko tubibona hano interineti iteye imbere cyane izi mbuga nkoranyambaga nk'uko wabivugaga zimeze neza abantu ni nazo bakoresha hanini cyane kuruta ibindi bintu ibyo ari byo byose twebwe iwacu turacyafite ikibazo cya interineti n'ibinyamakuru dufite ni bikeya biracyari bikeya kandi n'abaturage ubwabo ntago bizeye cyane uburyo inkuru zitambuka kuri ibyo bitangazamakuru ziba zanditswe cyangwa se zikozwemo icyizere abaturage bagira abanyamakuru kiracyari hasi cyane ariko urebye ubushakashatsi bukorwa bi- bw'amaraporo mpuzamahanga arabyerekana yaba ari ah, i- i- i- i- ibinyamakuru cyangwa se ya miryango y'abanyamakuru batagira umupaka ni- ni- n'ibindi bitandukanye cyane N'ubushobozi barabigaragaza bukeya ariko.
n'ubu- n'ubushobozi buke bukigaragara mu bihugu byacu mu bijyanye no gushora imari mu itangazamakuru Ni- ni- ibyo- izo ni zimwe mu mpamvu ziri gutuma itangazamakuru ryacu ah, ridatera imbere cyane ngo ah, binajyane cyane bigushe kuri ah, kwa gushyira hamwe wari uvuze ko kurwanya icyo kibazo cya fake news hanyuma ah, reka ngaruke gatoya ah, mu masegonda make ku kijyanye na social media cyangwa se za mbuga ngurukanyabumenyi cyangwa nkoranyambaga nk'uko abantu bazita ntabwo twakwirengagiza ko isi tubayeho uyu munsi itwawe cyane na tekinoloji n'ikoranabuhanga kandi turi kubona yuko izi mbuga nkoranyambaga zifite uruhare rukomeye cyane mu bijyanye n'ibiganiro bya buri munsi by'abantu aba umwana mutoya aba umuntu w'umusore cyangwa inkumi cyangwa se umuntu ukuze niho hantu mirongo inani na ku ijana nk'uko uh, ubushakashatsi bwa Pew Research bwabigaragaje hano muri Amerika niho abantu benshi bakura amakuru no mu matora nk'uko igeze kuba imbaza kare ya Amerika mu- mu mu- mu mwaka ushize abantu benshi benshi benshi bakuze basomaga uko ibintu biri kugenda hehe ku mbuga nkoranyambaga wajya kureba kuri Google Google nayo nk'uko dusanzwe tuyishakishaho amakuru yari yashyizeho uburyo bwo kugaragaza uko biri kugenda muri aka kanya facebook byari uko nguko ariko kuri facebook ho byasaga naho ari itandukaniro gatoya itandukaniro nshaka kuvuga ni irihe ni rya rindi ry'uko uko ayo manota yagaragazaga uko abakandida bagendaga barutanwa ni nako izo nkuru ah, umukuru w'igihugu uriho hano muri amerika yita ko zipfuye zagendaga ziyongera cyane ukabona kandi ibi ni abantu ikintu mu by'ukuri cyatumye mark zuckerberg avuga ngo agiye guhagurukira icyo kibazo cya fake news yavuze ko agiye kugihagurukira ni nabwo nubwo mbere na mbere yabanje kuvuga ati twebwe ntago tubereyeho gusensaringa cyangwa se gukata ibitekerezo by'abantu ko tubereyeho kugira ngo abantu baganire ariko tugiye gukora hamwe kugira ngo turebe uko ikintu twagikemura rero um, ntago nemeranya n'umuntu nanone uvuga ngo icyo amerika ifashe natwe mu rwanda turahita tugifata kubera iki sosiyete y'u rwanda cyangwa iy'u burundi na amerika ni sosiyete zitandukanye reba gap cyangwa se itandukaniro ry'iterambere hagati y'ibihugu byacu ahubwo ah, leta z'ibihugu byacu rikomeje gufasha itangazamakuru ryacu mu- mu bihugu byacu nirikomeze ribikore ridutere inkunga nk'uko tubona hano bimeze kuko turabizi yuko itangazamakuru rifite uruhare runini cyane mu iterambere ry'igihugu- ry'igihugu kandi bizashoboka bizashoboka nk'uko iterambere rigenda rigaragara turabashimiye abatwumvirije bose